Mokhtar.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mu rwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika aho mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadukurikira kuri interineti mwajya kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube radiyo yacu vowa muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona mu gihe habura umunsi umwe ngo u rwanda rwizihize umunsi w'umuganura hari abanyarwanda babwiye ijwi ry'amerika ko uyu munsi utazabagendekera neza kubera ibibazo by'ubukene ndetse n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kizatuma batisanzura uko byahoze ngiye ntabwo najya kubeshya nahise ubwo nawizihiza n'ubundi ntabyibukaga ubushobozi bwo kuwizihiza bwo nawe uwo ni umwe mu batuye mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda misiri na sudani byahagaritse ibiganiro na etiyopiya ku mpaka zerekeye urugomero rw'amashanyarazi rwayo ku ruzi rwa nili abantu bagera ku bihumbi magana atatu ntibagera aho bajya ku musaya muri libani nyuma y'uko umurwa mukuru haturikiye ikintu kimeze nka bombe ya karahabutaka aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu turahera kuhavugwa hirya no hino ku isi ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr rivuga ko abakozweho n'igitero cy'abakekwaho kuba abarwanyi ba boko haramu mu nkambi y'abataye ibyabo mu ntara ya far north muri kameruni n'ubu batarinzwe kandi ko bakeneye gufashwa byihutirwa abantu byibura cumi n'umunani biciwe muri icyo gitero abandi cumi n'umwe barakomeretse iyo nkambi icumbikiye abantu bataye ibyabo babarirwa muri magana inani yagabweho igitero mu gitondo cyo ku cyumweru abarwanyi ba kisilamu bivugwa ko bateye grenade mu nkambi ubwo abantu bari bagisinziriye hcr irakajwe n'urwo rugomo ku bantu batigeze bagira uwo bashotora kandi irabyamagana yivuye inyuma umuvugizi wa hcr bakari barosh yabwiye ijwi ry'amerika ko umutwe w'abarwanyi ba boko haramu ukorera muri nigeria ukekwaho kuba ari wagabye icyo gitero avuga ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka habaruwe ibitero birenga mirongo inani na birindwi bishyirwa kuri boko haramu byageze ingaruka kuri miliyoni z'abantu mu karere no muri iyo ntara ya far north yonyine muri kameruni akomeza avuga ko abantu barenga ibihumbi magana atatu na makumyabiri bataye ibyabo akanavuga ko igitero kuri iyo nkambi y'abataye ibyabo cyatumye abantu igihumbi na magana atanu barimo n'abo mu mudugudu ubacumbikiye bafite ubwoba bwinshi bahungira mu mujyi uri hafi aho kugira ngo babone umutekano avuga kandi ko hcr irimo kohereza intumwa z'ubutabazi gusuzuma uko ibintu byifashe no kureba uburyo abo bantu barindwa ndetse n'ibikenewe mu rwego rw'ubuzima ku bakomerekeye muri icyo gitero intara ya far north ikora ku gice cya cadi n'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa nigeria hashize imyaka yarabaye isebaniro ry'ibitero bya boko haramu n'indi mitwe ifite intwaro misiri na sudani byahagaritse ibiganiro na etiyopiya ku mpaka zerekeye urugomero rw'amashanyarazi rwayo ku ruzi rwa nili inkuru mugezwaho na fideni ngabo ibyo bibaye inyuma y'uko etiyopiya ishikira iki cyiyumviro cyo gufatanya amasezerano ku rugomero rw'umuyagankuba rwayo n'amasezerano ku mazi y'uruzi nil yosubirira ayo ku gihe ca gikoroni n'igihugu c'ubwongereza umushikiranganji ajejwe amazi no kuvomera bw'igihugu ca sudani yasir abbas avuga ko ico ciyumviro cashikirijwe na etiyopiya kigeramiye ibiganiro vyari vyasubiye kubandanya ku munsi wa kabiri ibiganiro hagati y'ivyo bihugu bitatu bihagarikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika biriko bigerageza gutorera inyishu amatata amaze imyaka itari mike ku bijanye n'ingingo ya Etiyopiya yo kubaka urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi Nile. Misiri na Sudani biriyamiriza ingingo ya Etiyopiya yo kuzuza amazi muri urwo rugomero ata amasezerano abanje gushikwako hagati y'ivyo bihugu uko ari bitatu. Mu gihe igihe c'agatasi catanguye mu kwezi guheze muri Etiyopiya mu vyongereza amazi y'uruzi Nile ico gihugu gishaka kuzuza amazi mu rugomero rw'umuyagankuba rwayo mu buryo bwihuta bushoboka. Ikibazo c'urwo rugomero gishobora kuvamwo intambara mu karere kubera ibiganiro bimaze igihe bihagarikiwe n'abahuza batandukanye harimo leta zunze ubumwe za amerika atanyishu byashitseko abantu bagera ku bihumbi magana atatu ntibagera aho bijye ku musaya muri libani nyuma y'uko ikintu cyaturitse nka bombe ikomeye gihitanye kikanakomeretsa abantu batari bake mu murwa mukuru wa libani beirut ibindi kuri iyi nkuru tubibaze fide niyo ngabo perezida w'igihugu ca libane michel aoun yahamagaje inama yihutirwa ya leta uno munsi kuwa gatatu yamenyesheje ko hatangazwa igihe kidasanzwe c'indwi zibiri ni nyuma y'uko ikintu ca bombe ikomeye iturikiye ku mugwa mukuru beirut gihitana abantu bagera ku ijana abandi ibihumbi bine barakomereka ico kintu caturitse ku munsi wa kabiri carumvikanye mu bice vyose vy'umugwa mukuru aho ibintu bitari bike vyononekaye gushika no ku nkengera zawo abategetsi biteze ko igitigiri c'abahasize ubuzima ciyongera kurushiriza mu gihe abakozi bajejwe gutabara vyihuta bariko barondera aboba barokotse mu bisigarira vy'inyubakwa zasenyutse kugira babahe ibifungurwa amazi n'aho bakika umusaya umukuru w'umugwa mukuru marwan abud yatangaje ko abantu bagera ku bihumbi amajana atatu batakaje amazu yabo icatumye ico kintu kimeze nka bombe giturika nticyamenyekanye buno nyene abategetsi bibaza ko bifitaniye isano n'amatoni ibihumbi bibiri n'amajana indwi na mirongo itanu ya nitrate ya amoniyom yabitswe mu kigangara kiri ku kivuko co ku mugwa mukuru kiringo c'imyaka itandatu
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko turi no kuri facebook na youtube radiyo yacu voa radiyo yacu ni mu ijambo rimwe mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu ibiganiro byacu birakomeje mu gihe habura umunsi umwe ngo u rwanda rwizihize umunsi w'umuganura hari abanyarwanda bo mu karere ka kamonyi mu majyepfo y'igihugu babwira radiyo ijwi ry'amerika ko uyu munsi utazabagendekera neza kubera ibibazo by'ubukene ndetse n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda kizatuma batisanzura uko byahoze ni ibitekerezo byakusanyirijwe na mugenzi wacu eric bagira ubusa ukorera ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ku munsi w'umuganura wabonaga ko abaturage banza kuwitegura ubwabo mu mudugudu ko nabonaga abaturage bashyiragaho akantu k'umusanzu bagashyira hamwe noneho bagashaka icyo kunywa cya rusange bagashaka kenshi icyo kurya bakoreshaga ibigori murabizi ko ibigori nabyo birakoreshwa mu muco nyarwanda noneho bakica bagasabana ugasanga nk'abana batoya babateguriye wa mutsima wa kinyarwanda bakabaha n'amata ariko ubu ngubu ibyo byose urabona ko ntabwo byashoboka umuco urimo uragenda wangirika kubera icyorezo nyine turimo kurwana cyo cya korona virusi bizangiza iki icyo bizangiza birumvikana niba hatabayeho ubusabane n'abaturage wa muco usanzwe mu gihugu ntabwo woherejwe nk'uko byari bikwiriye kuko ubundi umuco usanzwe w'abanyarwanda nuko bahura bakagira gute bagasabana bakaganira bakabyina ugasanga ibirori bimeze neza itandukaniro riragaragara kuko urebye imyaka yatambutse niba habaga umunsi mukuru abantu bakaba bafite icyo kunywa bafite icyo kurya bakabyina bagasabana bakishima ubu ni ngo ubutumwa buzatangwa mu buryo bw'itangazamakuru mu maradiyo mu mateleviziyo umuturage yakira ibyo abashije gushyikira ariko nta kujya ahantu rusange ngo ubashe gusanga ntabwo byakunda umuganura tuwitaze neza cyane gute ni ugufata amasaka yeze tukagenda tukayashesha ubundi tukanywa agasururu nta kibazo dukire mu rugo hazaba hameze hato mu kwirinda korona virusi tugomba gushigisha agasururu abana na ba papa nyine tukabaha natwe dufashe ku muganura ntabwo hatumira inshuti n'abavandimwe umuganura se niwo warangiye ku itariki ya mbere z'ukwa munani tuzawitegura uko tuzaba twifite buryo umuntu iyo yabonye amaramuko ubwo ngubwo ni umuganura aba yawuriye icya mbere ni amahoro kandi iyo turi kugenda tuyabona aba ari ibyo ngibyo umuco wa kera se ko atari wowe ubu ngubu abantu b'iki gihe rwose ntabwo tumeze neza abantu twarahindutse mu mitwe kubera n'ibibazo byagiye bitera n'ibihugu abantu bakahangayika tuzitegura uko bisanzwe umuntu azaganura nyine ibyo afite kuko ntabwo wajya kuganura ibyo udafite ubwo ngubwo umuntu azahaha nyine bitewe n'amafaranga azaba afite azahaha ishangami noneho ubwo ngubwo umuganura tuwizihize ewe iki cyorezo rero buriya cyaranaducanze buriya cyaranabyangeje n'ahantu umuntu yashakishaga ubona yuko bitagenda neza wenda nk'umuntu wakoreraga akaba yaraguhaye nk'akazi nko kubumba amatafari noneho icyorezo cyazaga kuba yatereka dana banki yarahagaze kugira ngo tubikuze amafaranga tuyabahe ni ukuba tubanje tukareba aho bibanza kugana ugasanga araho wakoreraga ntubashije kugira ngo usubire gukorerayo icyorezo cyabyanze niba mbumva neza ku ruhande rwanyu bizaba bitameze neza bizameze neza ku bushobozi dufite neza tuzaye kwipasa muremure mu bushobozi tudafite ntabwo kwipasa muremure umuntu yigira neza mu byo afite akitwaramo gakeya kandi bikagenda neza n'iminsi ikagenda yicuma mu yindi myaka byagendaga bite mu yindi myaka abantu baratumiranaga nk'umuntu akenga agasorora agatumira mugenzi we abantu banyura ku rugo ati nyamuna muze muganure mwumve ariko kuri ubu ngubu ibintu byabaye bikeya byararumbye nk'ubu imyaka urebye amafaranga igura ku isoko ni menshi abantu barabasha gukora aho bifite gusa umuntu yagira icyo abona ubwo ngubwo akavaho yaganuye nta by'ibirori ni ibintu bimeze nk'ibisanzwe n'ubundi aho twari tugereye dukora aho cyatangiriye ibyo twakoraga byasubiye inyuma kuko iyo kitazamo biba bimaze kuba birebire bimaze biba bimaze kugera kure nta n'umuntu uba ucyumva yuko kiri inyuma y'abandi iki cyorezo cyahise kizana abantu inyuma ki- ab'imbere kibashyira imbere n'ab'inyuma kirabazana kibashyiramo mbese ahantu utamenya uwagutumiraga se ubundi ubwo azagutumira avuga ati n'ubundi nta bantu bagisangira nari nzi ko umugana w'ubu warangiye ntabwo twari tuzi ko nka tariki yawo yahindutse tuba tuzi ko iba ku ya mbere muzawizihiza mutanawibukaga ubwo twumvishe ko uriho tuzawizihiza ngewe ntabwo nab- najya kubeshya nahise ubwo nawizihiza n'ubundi ntabyibukaga ubushobozi bwo kuwizihiza bwo nawe ngewe uko numva ubundi nk'uko kera umugani w'umuntu awusangiraga n'imiryango n'abavandimwe n'ubundi umuntu yawizihiza mu byo afite nka dukeya umuntu ashobora kwizihiza umuganura umunsi w'umuganura tuwiteguye kubera ko eh, ari umunsi mukuru nyine wi- wa wa kera wahozeho mu mateka tugomba kuwizihiza rero nk'uko mbega amategeko abivuga bitewe n'ubu burwayi bwa korona cumi n'icyenda bwagiye butuma mbega ibintu bisubira inyuma bitewe ko ubukungu bwifashe nabi nyine ntabwo ubukungu bugenda neza nta n'ibintu bikibaho
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza ibyiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu rwanda twerekeza inaha muri leta zunze ubumwe za amerika serwakira ivanze n'imvura nyinshi yahawe izina rya izayasi yaraye iteye ibura ry'umuriro w'amashanyarazi mu bice bimwe na bimwe bya amerika bikora ku nyanja ya atlantika yahereye muri leta ya florida mu burasirazuba bushyira amajyepfo y'igihugu igera muri leta ya maine mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwacyo mugenzi wacu geoffrey mutagoma ari mu mujyi wa freeport aho serwakira yateye ibura ry'umuriro yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema.
ubukana bwayo bwagiye kugera ahangaha busa n'aho bugenda bugabanuka ariko yari gifite imbaraga kuko yari hagati ababipima bavuga yuko yari iri hagati ya mayiro mirongo itanu na mirongo itandatu n'eshanu ku isaha kandi yagiye igusha ibiti by'amashanyarazi ah, hamwe igasambura amazu ni ukuvuga rero ko imbaraga zari yari igifite imbaraga ku batazi ibya mayiro wenda ubwo ni ukuvuga ko yari hafi ku birometero mirongo inani na bitanu ku isaha yego rwose hanyuma se aho mutuye hari ingaruka cyangwa se hari ibintu ah, yasize yangije wari uvuze nk'ibiti by'amashanyarazi hari ibindi bigaragara umaze kubona eh, iyo serwakira ishobora kuba yangije muri iyo leta ya maine birahari urebye muri rusange ni ni umuriro w'amashanyarazi yateye ikizima ku ahantu henshi Um, babaraga kuva muri eh, muri leta ya north carolina kugera ahangaha nyine ndi bavugaga miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi Ah, by'umwihariko mu mujyi wa freeport ndimo bavugaga ko ingo zigera ku bihumbi bitanu nta muriro zari zifite hari umujyi eh, wundi nabonye hagati y'igiti cyari cyaguye gifunga umuhanda imodoka ntizagendaga ni ukuvuga ngo mu gitondo nagiye no mu mujyi kureba uko ibintu bihagaze mbona amaduka amwe ntiyafunguye abantu baracyari aho bategereje kampani ikora amashanyarazi ko yongera kubasubiza ku murongo hanyuma hari n'ibindi bikorwa bivugwa cyane ah, birimo ah, ibijyanye no gupima abantu virusi ya korona henshi byagiye bihagarara kubera iyo serwakira Eh, niko byagenze kubera ko abantu bashinzwe iteganyagihe bari batanze imbuzi bavuga yuko umuyaga uzagera ahangaha ufite imbaraga ukagira ibyo wangiza bituma abantu bamwe bigumira mu ngo zabo o, bategereza ko ubanza guhita icyo nakubwira ni uko umuriro umaze kugaruka mu kanya gato gashize mbere y'uko umpamagara umuriro wari umaze kugaruka Ah, ariko nk'uko wari ubivuze koko ah, wabaye nk'uko mu nkokora ibikorwa byinshi eh, byari biteganyijwe kubera iryo bura ry'amashanyarazi mu bice bitari bike hanyuma se ubu tuvugana bimeze bite Ah, hari izindi ngaruka cyangwa se uwo muyaga uracyakomeza muri utwo duce twanyu wazamutse ubu ntawe ugihari wagiye za canada um, ubu ngubu hari kugerageza kwisuganya no gusubiza mu buryo ibyari byahagaze abantu batangiye gufungura amaduka ba- bandi barareba niba hari ibyo byangiritse mu mazu yabo mbega ni ukwisanasana ariko umuyaga wo wagiye nta ntawe ukirangwa ahangaha geoffrey mutagoma tuvuganye uri mu mujyi wa freeport eh, muri leta ya maine muri leta zunze ubumwe za amerika urakoze cyane kuri ayo makuru duhaye kuri iyo serwakira yibasiye uduce dutandukanye ah, two mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika urakoze urakoze edi nawe mukomeze kugubwa neza
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
turacyari n'aha muri amerika abanyamerika baritegura gutora umukuru w'igihugu ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka perezida uriho ubu umurepublikani donald trump ndetse n'uwo byitezwe ko bazabahanganye w'umudemokarate joe biden muri iyi nkuru umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i los angeles muri leta ya california mike o'sullivan aradusobanurira uwo perezida uriho ubu ari we ndetse n'ubutumwa ageza ku banyamerika muri uku kongera kwitoza ni mu ijwi rya mugenzi wacu ukorera mu rwanda temisitokere mutijima perezida donald trump arimo arahindura cyane uburyo bwa politiki yita cyane ku kurinda imipaka y'igihugu cye ndetse arazura indoto z'abanyamerika basaga n'abibagiranye uko niko abamushyigikiye bavuga bishoboka ko nta kindi gihe higeze haba abakandida batandukanye nk'ubu twe duharanira amategeko n'ituze turashaka imipaka ifunze neza rwose aho abantu binjira kuko babikwiye kandi bikanyura mu nzira zemewe n'amategeko ku yindi sura ya perezida trump ni umuntu udashoboye akazi ibyo bikavugwa na mugenzi we bahanganye w'umudemokarate joe biden ni umuntu udakwiye ndetse udashoboye biteye ubwoba mbirebeye mu miyoborere y'isi ndetse n'igihugu cye perezida trump ni rurangiranwa mu bijyanye n'imitungo itimukanwa ndetse yahoze ari icyamamare mu biganiro bya televiziyo yashidikanyijweho ubwo yatangazaga ko agiye kwiyamamariza ubuperezida mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nyamara yaje gutsinda madame hillary clinton umudemokarate wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika bitungura benshi ikiraro yambukiyeho cyamuhuje na miliyoni z'abanyamerika mwarimu larisa bato ni impuguke yazobereye mu gusesengura ibya politiki yigisha muri kaminuza ya virginia ati
ntibisanzwe uburyo ari abakozi baciriritse ntibize no kugera ku mashuri makuru ariko uburyo bashyigikiyemo trump burakomeye
perezida trump yashinjwe kuba yaragerageje kwifashisha inkunga ya leta zunze ubumwe za amerika kuri ukraine ngo ashobore kugera ku nyungu ze bwite mu bya politiki inteko ishinga amategeko ya amerika umutwe w'abadepite yamutakarije icyizere ku birego byo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite no gutambamira imirimo y'inteko nyamara bwana trump yasabye kurenganurwa avuga ko ibyo yakorewe ari itotezwa rigenderewe hanyuma umutwe wa sena wiganjemo abo mu ishyaka rye ry'abarepubulikani uza kumugira umwere nyuma y'ibyo ariko yahuye n'indi ngorane uyu mugoroba ndashaka kubabwira uburyo igihugu cyacu cyashoboye guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona mu buryo butari bwabaho uko umubare w'ubwandu bw'iyi virusi n'uw'abantu yica wagiye uzamuka muri amerika ni nako imibare y'abashyigikiye bwana donald trump yakomeje kugwa ikindi kiyongera kuri politiki itavugwaho rumwe ni imyigaragambyo yakuruwe n'imfu z'abanyamerika b'abirabura bagwa muri kasho za polisi yanaje kubyara imvururu muri imwe mu mijyi yo mu gihugu byatumye perezida trump yitabaza imbaraga z'igisirikare mu kuyihosha sherry baby jeffy ni umusesenguzi mu bya politiki
ndatekereza ko virusi ya korona yabaye nk'ikwiyeho ibipfuko byari bipfutse ibikomere byinshi bikijenga kandi bimaze igihe kirekire
mu gihe joe biden ayoboye hagendewe kuri byinshi mu bitekerezo abayoboke ba bwana trump nabo bamutsimbarayeho barbara perry ni umwarimu muri kaminuza ya virginia ati ndatekereza ko benshi mu barepubulikani babonye politiki bashakaga ku bwinshi bashakaga igabanyuka ry'imisoro bakanashaka impinduka mu bijyanye n'ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga nk'urugero bifuzaga igabanuka mu birebana n'abinjira n'abasohoka mu gihugu ikindi kiyongera ku ngorane za perezida trump ariko ni amakuru ya vuba agaragaza ko ubukungu bwa amerika bwamanutse ku gipimo kitari bwabaho mu gihe abashinzwe ubuzima rusange babuze ibikorwa bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya korona biragoye kongera kubona ibyishimo n'urugwiro byabonekaga mu bikorwa byo kwiyamamaza mu gihe bizaba bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika noneho uyu ni umwanya tubasangiza kuri bimwe mu bintu byaranze amateka y'itariki ya gatanu y'ukwezi kwa munani nk'uyu munsi mu mateka habayeho turakigezwaho na venuste nshimiyimana ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa munani umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'ibiri igipolisi cya afurika y'epfo cyataye muri yombi nelson mandela wayoboraga ishyaka ritemewe rya anc akaba ari nawe wari umuyobozi wa mbere mukuru w'ingabo zaryo umukonto wesizwe yafatanywe n'indi mpirimbanyi cecil williams bafatirwa ahitwa kedara akajyi gato kari hafi y'uwitwa howi kuri mu ntara ya natala yafashwe amaze iminsi mike agarutse muri afurika y'epfo nyuma y'amezi atandatu ari mu gihugu cya maroc aho yari yaragiye kwihugura mu bya gisirikare mbere yo gutaha yari yagiye mu nama all africa peoples conference yabereye muri ethiopia nelson mandela akimara gufatwa bamwe mu bagize umutwe w'ingabo mukonto wesizwe baketse ko yagambaniwe ariko nelson mandela ntigeze abiha agaciro mu myaka yakurikiyeho uwitwa Donald Rickard wari umudiplomati wa Amerika yatangaje ko ikigo cya Amerika gishinzwe iperereza CIA cyatinyaga ko Nelson Mandela yaba akorana n'abagendera ku matwara ya gikomunisiti CIA yatungiye agatoki leta ya Afurika y'Epfo aho Nelson Mandela yaraherereye yarafashwe afungirwa muri gereza yitwa Marshall Square iri Johannesburg aregwa ibyaha byo guhamagarira abakozi kwigaragambya no kuva mu gihugu gihugu atabifitiye uburenganzira nelson mandela yahisemo kwiburanira kubera ko yashakaga kwifashisha urubanza rwe kugira ngo agaragaze ko ishyaka rya anc ritemeraga na gato politiki ishingiye ku ivanguramoko abarwanashyaka ba anc bari benshi imbere y'inzu urubanza rwaberagamo bigaragambya biba ngombwa ko urubanza rusubikwa rwongeye gusubukurwa mu kwezi kwa cumi nelson mandela yanze kugira uwo asaba kumubera umutangabuhamya maze ukwiregura kwe agutangamo ibitekerezo bye bya politiki hamwe n'icyaha akatirwa gufungwa imyaka itanu asohoka mu rukiko yasanze abambari be bahanitse baririmba nkoshi sikeleri ya afurika Rosa, Rosa, Rosa, Rosa,
venuste nshimiyimana ndagushimiye ku byabaye mu mateka yo kuri iyi tariki ya gatanu y'ukwezi kwa munani inshuti mwarimo duteze amatwi ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona aya makuru yegeranijwe na fasiri gebehu yarahagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi wafashije kuyakurikira tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kubahiriza ingamba zashyiriweho guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye izo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko bizarushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu